Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno musi wa kabiri itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka iteramije ibiganiro vyo kuri ino saha ikaze mwese igihugu cyacu cyagenderaga kuri liberalisme ku isoko ryo ritanga igiciro none ubu ngubu gufata icyemezo cyo gushyiraho ibiciro bakabuza n'abantu kubikura ntibirimo bibuza yuko ibyo birayi byagera ku isoko abantu bakongera kurya ibirayi nk'uko byashobora kuribwa igihe biri ku bwinshi uwo ni depite juvenal nkusi avuga kuri politiki ya guverinoma y'u rwanda yo gushyiraho ibiciro ku mwimbu
leta icyo ibireba ni inyungu ya buri wese umuhinzi ubu ngubu dusigaye tuzi kubara neza icyo yashoye kugira ngo abone ikiro kimwe cy'ibirayi leta iba igomba gukora ku buryo icyo yashoye umuhinzi yongera akakibona
uwo nawe ni vincent munyeshaka minisitiri w'ubucuruzi yishyura ibyabazwa na depite juvenal nkusi ni mu rwanda ni inkuru tubafitiye mu kanya ku burimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u rwanda hamwe n'izindi zivugwa mu burundi ikaze mwese ku iradiyo yanyu amakuru avugwa mu karere tuyahere mu rwanda kuri uyu wa mbere mu nama nshingamateka y'u rwanda umugwi w'abadepite wahamagaje minisitiri w'ubucuruzi minisitiri w'uburimyi n'ubworozi na minisitiri w'ubucuruzi ngo basobanure ibibazo bikomeye bishingiye ku burimyi n'ubworozi ibiraba no ku burimyi n'ubworozi abadepite basabye abaminisitiri bompi kugira i, i, gusobanura ibijyanye n'icyo kibazo muri iki gihe mugenzi wacu Eric bagira ubusara bidusobanurira umurundo w'ibibazo bikigaragara mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi no kubibyaza umusaruro ku masoko niwe wabaye nyirabayazana wo guhamagaza abategeka minisiteri z'ubuhinzi n'ubworozi na minisiteri y'inganda n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ni ibibazo byumvikanisha ko bigihangayikishije intumwa za rubanda zihereye kuri gahunda ubutegetsi bwashyizeho ko abaturage bahinga ibirayi ariko bakazategekwa gusarura binyuze mu matsinda kuko hari abatari bake babihomberamo iriya gahunda yo kuvuga ngo bamwe bakure uyu munsi abandi bakure ejo byagize ingaruka byo igaragara n'uyu munsi wa none umurenge wa cyanzarwe bugeshe na busasamana hari ibirayi biri korera mu mirima bivuga ngo rero iki kintu cyakagombye kwigana ubushishozi kuko ari amakoperative y'abahinzi bahawe amakusanyirizo nta bushobozi na buke afite bityo kugura umusaruro w'abahinzi byabananiye afashe keredi muri banki azi ko azahinga gatatu mu mwaka ibirayi bye biboreye mu murima leta izatanga sibside yo kwishyura umuturage amafaranga afashe kuri banki nibibura uzamubwira yongera ahinge abihinge minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi madame gerardine mukeshimana yasobanuriye abadepite ko iyi gahunda yagiyeho inzego zitandukanye zabanje kuyitekerezaho bihagije kandi ko bigamije kuzamura umuhinzi byagezweho hamaze kubaho ibiganiro bitandukanye haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'uturere icyaje kuvamo ni uko hemejwe yuko amakusanyirizo acungwa n'amakoperative y'abahinzi b'ibirayi kuko byari byagaragaye yuko iyo atari bo bayacunze akajya mu bucuruzi nabwo barabibaga cyane iby'amakusanyirizo y'ibirayi no gusarurira mu matsinda bishimwa na mbarwa kuko bavuga ko aho kubungura birushaho kubatura mu bihombo ibindi abadepite batumva ni uburyo leta ishyiraho ibiciro ikanategeka ko bigomba kubahirizwa haba ku bahinzi n'abacuruzi igihugu cyacu cyagenderaga kuri liberalisme ku isoko ryo ritanga igiciro none ubu ngubu gufata icyemezo cyo gushyiraho ibiciro bakabuza n'abantu kubikura batubwira hari aho bigeze kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana kandi ubu bagomba kuba bararangije ntibirimo bibuza yuko ibyo birayi byagera ku isoko abantu bakongera kurya ibirayi nk'uko byashobora kuribwa igihe biri ku bwinshi ese ko babikoze ku birayi banoze no kubikora ku mata ejo buri mu kwezi kwa karindwi muzabikora no ku bitoki ku mwaka utaha ibitoki bizaba ari byinshi nabyo muzagenda muvuge ngo igiciro kizaba iki ngiki depite juvenal nkusi arahuza cyane n'aba baturage bo mu karere ka burera bavuganye n'ijwi rya amerika kuki mu guhinga nta cyemezo muduha mu gusoroma ukatwaka icyemezo ni ukubera iki hari ubwo se umuntu aba yabyibye tugura ifumbire ntawe leta ntiri kudushyiraho n'akabiri ariko noneho imyaka niyera baduha uburenganzira tugurisha imyaka yacu bayigurisha abo bashaka niyo bahendwa ariko bayigurisha be kubafatira ibyemezo ngo ejo hazakura runaka ngo ejo bundi runaka bwana vincent munyeshyaka minisitiri w'inganda n'ubucuruzi umuyobozi yasobanuye ko mu gushyiraho ibiciro bakanategeka ko bigomba kubahirizwa bitaye ku nyungu z'impande zombi bahereye ku muhinzi leta icyo ibireba ni inyungu ya buri wese umuhinzi ubu ngubu tuma- du- dusigaye tuzi kubara neza icyo yashoye kugira ngo abone ikiro kimwe cy'ibirayi leta iba igomba gukora ku buryo icyo yashoye umuhinzi yongera akakibona ndetse akanunguka kugira ngo akomeze akore ubwo buhinzi ariko leta rero iba ireba inyungu za buri wese ku buryo n'abacuruzi n'uko ibiciro byakozwe n'abacuruzi ubwabo bafitemo inyungu amakuru duherutse mu minsi mike ishize ikiro cy'ibirayi burera umuhinzi yagitangaga ku mafaranga hagati ya mirongo inani n'ijana bikagera i kigali byikubye hafi inshuro eshatu kubera binyura mu maboko ya benshi iyi nayo ni ingingo abadepite bakemanze bikomeye ese ko igiciro ku muturage bamuha mirongo inani mirongo cyenda bikangeraho bigura magana atatu aba ba interinediyeri aho si bo barimo barindwa si bo barimo bakizwa mu gihe ibirayi biri kugura mil- amafaranga mirongo inani comment se fait-il qu'il y a bijya muri 320 francs le kilo iyo je irimo hagati aho ni iyihe hari impungenge ku badepite ko kubera amategeko yakajijwe abaturage ntibabone uko basarura byihuse bizatuma bamwe barara ihinga ariko bwana munyeshyaka agashimangira ko nta kibazo kizabaho turasanga ku buso bwahinzwe ubumaze gusarurwa ni mirongo urwenda na gatanu n'ibice bitandatu ku ijana ku buryo umusaruro usigaye ungana na kane n'ibice bine ku ijana twizera yuko muri ibi bitarenze ibyumweru bibiri waba ugejeje ku isoko ariko twajya mu karere ka nyabihu tugasangamo imirenge bibiri ibiri ifite ibibazo bisaba yuko twanateganyije n'inama yo kujyayo kuri uyu wa kane kugira ngo turebe ikibazo ikibazo ntabwo ari gutekinikane turabivuga twabiteguye igisa n'igihatse byose abadepite bagarutseho ntibaciye ku ruhande mu kuvuga ko byinshi bipfira mu byo bise igenamigambi ritahamye riba intandaro yo kudindiza ibintu basabye ko iki kibazo bavuga ko cyujuje isabukuru y'imyaka icumi buri gihe bisobanura mu nteko nta muti cyagombye kuva mu nzira maze inzego zibishinzwe zikavanaho amananiza bavuga ko yuje akajagari gatuma hari ababura ubwinyagamburiro rwose harimo akajagari hmm? izi bariyeri rero rwose nyakubahwa ba minisitazi mugende mukureho izi bariyeri hmm? zituma abantu batagira ubwinyagambo ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane eric kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi abarundi amajana atanu na mirongo itandatu n'umunani batahutse mu gihugu cyabo kuri uno wa kabiri bava mu ntara bava mu makambi y'impunzi induta n'imutenderi mu gihugu cya tanzania bakiriwe na leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe hsr mu ikambi y'imfatakibanza igitara muri komine mabanda mu ntara ya makamba bamwe muri bo barasaba leta kubandika ngo bazoje mu matora yiyam- yimirije Eh, Cressy munezero aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru guhera igihe cy'isaha zitandatu zo kuri uyu wa kabiri rwara uruja n'uruza mu ikambi y'imfatakibanza y'igitara muri komine ya mabanda abarundi majana atanu na mirongo itandatu n'umunani bagwiriyemwo abakenyezi n'abana bariko barandikwa n'abakozi b'ishirahamwe hsr mu gihe ayandi mashirahamwe yariko arategura imfungurwa zo kubahembura abandi batekera imamba abo bahungutse bazotahana mu mihana iwabo Ponsiano Ntakirutimana umwe mu bahungutse avuga ko anezerejwe no kubona atahutse inyuma y'umwaka yari amaze mu ikambi y'Imutenderi. Arasaba abarongoye komine Nyanzarake aho yahunze ava kumufasha gusanura ahagiye gushikira. Donavi nawe avuga ko naho ahungutse atabona uko ubuzima bugiye kubandanya kuko atahafise azoshikira.
ko nagiye n'umuryango mbona mega si neza nkaba navuyeho nkurikiye umugabo kuko umugabo wanjye nta ma- nta babyeyi afise nkaba naro- namurongowe k'inyanza mugabo aho mvuka akaba ari mu- akaba ari muri bururi aho twagiye tuva twari dupanze ne nk'ubu tugira aho tuzoshyikira ngiye kweri nk'uko nagarutse mbona hari amahoro gye ndibaza ko byose ngira ahazobishobora kuko nzokutira ubutungane bandose n'agatongoro bamwe mbere no n'abana Abo barundi bahungutse mu gihe igihugu kiriko kiritegurira amatora ku minyanyuro leta y'u Burundi yashikirije zibwirizwa shingiro barasaba nabo nyene ko batokumigwa hanini imbere novuga ko no kugira nze naje kubera amatora nyene jewe kweri ivyo bintu vyo kwiyandikisha ndimwo nyene nzotegereza gutora jewe ico nosaba ahubwo vuba na vuba nuko bonyaruki- bonyaruka ku- aho kuturaba aho turi kugira ngo baturondere mu gihe tutoba turahamenya kugira ngo natwe twi- twiyandikishe mu bandi kugira ngo dutore natwe ku byerekeye iyandikwa ry'amatora ahubwo twasaba yuko natwe botugirira umugambi tugashika twiyandikisha nimba ikiringo kitarahera ubunyene vuba bwango tukiyandikisha kugira ngo natwe turotore ibwiriza shingiro mu banyepolitike ku ruhande rw'amizero y'abarundi bavuga yuko impunzi zitarira busema mu gusaba kwandikwa ngo nazo zije mu matora umushingamateka pierre celestin ndikumana arasaba umugwiseni kwiyumvira ukugene abahungutse nabo nyene batokwibagirwa kuvuga ati jewe nanjye ndakeneye kuzotora numva ko ari uburenganzira bwabo kandi sibo bibujije kugira ngo bandikwe Eh, nkagira rero nti ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri cyane cyane hazobaho kwiyumvira ukundi gushasha kuko impunzi zirashobora no kuzobananya zihunguka umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda sinumva ingene bazakwa uburenganzira bwo kwandikwa canke bwo gutora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaza ko ari ikibazo bakwiye gufata mu minwe bakagira ico bakiyumviriyeko muri kazoza bakazofata ingingo ibereye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati buraha ikaze abo bahungutse Terence Ntahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji arasaba abo bahungutse kwihangana no kurindira ingingo umugujejwe w'amatora uzofata mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaza ko by'ukuri mu kwihangana kuko nta kundi basanze ikiringo carenganye eh, kumbure ngira ngo tuvyibaze nko mu bihumbi na mirongo ibiri leta izoheza yige iravye niba vyoba bikenewe canke bidakenewe ko hoba hari abantu by'ukuri batari bake bavyifuza kandi batahutse canke abandi batari bari canke abandi vyagoye vyosaba ko bazokwiyandikisha kugira bagire amatora ico gihe kizomenyekana hageze nta kajagari kajamwo ntiwovuga ngo umugunda wa suriya baba banatwabwiza yuko turiko turandika abantu badakwije amatora canke ibindi ariko bimeze Izo mpunzi z'abarundi bahungutse kuri uyu wa kabiri baje gukwiza igitigiri c'abarundi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo icenda na batanu bahungutse mu kiringo kigira gatatu baciye mu ntara ya Makamba bikaba bitegekanijwe ko muri iki kiringo ca gatatu co guhungura kizoshika mu kwezi kwa ntwarante ishirahamwe HCR na leta y'u Burundi bazokwakira abantu ibihumbi icenda n'amajana umunani na mirongo ibiri baciye mu ikambi y'imfatakibanza yaha igitara igitara muri komine Mabanda Chrisi Munezero ijwi rya Amerika murakoze cyane Chrisi Munezero tukiri mu burundi kwiyunguruza muri, muri kino gihe mu gisagara ca bujumbura mu masaha yo mu gitondo canke ku mugoroba ntibyoroshe ivyo bivugwa n'umuhinga mu bijanye no kwiyunguruza avuga ko bituruka ku igwirirana ry'abantu n'ivyuma bibunguruza ivyo biri mu cigwa uwo muhinga yashikirije kuri yashikirije kuri uno wa kabiri icigwa ikigo akorera catumwe n'ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
ingorane mu kwiyunguruza mu gisagara ca bujumbura niwo mutwe w'ico cigwa catunganijwe n'ikigo global consulting and equipment services mu ruganda rw'ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo umwe mu bahinga bakoze ico cigwa ashikiriza ingene ibintu vyifashe muri kino gihe abantu barateba cane mu nzira kubera yuko ata buryo buriho bwo kwiyunguruza binyarutse kubera usanga iryo barabara ririmwo abantu bose abagenda n'amaguru abagenda n'imodoka abagenda n'amapikipiki abagenda n'amakamyo eka abantu benshi cyane hanyuma rero usanga harimo ingorane e, nicyo gituma habaye icigwa kugira ngo barabe ukuntu bashobora eh, kuronka uburyo bwo kugabanya izo ngorane si abahinga gusa babona ko uruja n'uruza mu mabarabara ari ingorane mu gisagara ca bujumbura abava n'abaja ku kazi mu gisagara hagati bavuga ko urugendo na cane cane mu gitondo canke ku mugoroba rutaba rworoshe terance manirakiza aba muri zone musaga ni umwe mu bayaze n'ijwi rya amerika ibibazo birahari kubera imodoka urabona ko ari nyinshi ibintu vyungurutse ukabona ko ari vyinshi mugabo ikibuza ko umuntu ashobora gutegera nka bisi nk'akarorero akayibura canke akayirindira umwanya muremure tufa turi kuraja ku kazi usanga usanga ucerewe kubera iki biratwita ambuteyaje imiduga igasanga itonze umurongo kuva ngaho gushika hariya hama iyo imodoka zimeze kurya ntihabona amasanganya aba tubibona muri arya masaha yo kuja ku kazi canke kuva ku kazi ico cigwa ku ruja n'uruza mu gisagara ca bujumbura camaze amezi atatu nk'uko umuhinga kabunda bivuga ashikiriza ko basanze baba abagenda n'amaguru abagenda n'amakinga abagenda n'amapikipiki hamwe n'amamodokari batera baba benshi mu gisagara ikigo global consulting and equipment services gifise ivyo gisaba vyokorwa vuba gregoire kabunda ni umuhinga muri ico kigo nk'ubu abo b'amakinga nta mategeko abagenga abo b'amapikipiki nta mategeko abagenga abo b'amakamyo ni uko abo b'imiduga mito mito ni uko ab'amabisi yunguruza abantu ni uko hanyuma rero birakenewe yuko umwe wese aronka itegeko rimugenga kugira ngo amenye aho aca ntaje kurengera mugenzi we ababa mu gisagara ca bujumbura nabo nyene bafise ico basaba leta y'u Burundi baciye ku bushikiranganji bujeje gutwara abantu n'ibintu Terence Manirakiza wo muri zone Musaga asaba ko hogwizwa amabarabara mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo ahubwo rero hari ikintu gikwiye hariho amabarabara nka cece usanga agwiriyemwo eh, novuga imiduga myinshi iva mu- muri aka karere yaja mu kandi na cece yinjira mu gisagara hagati bari bakwiye kongera nk'amabarabara nko muri kazoza nk'ubu dufate nk'iriri rija ku musaga hariya ruguru za gasikibuye hakaboneka nk'irindi barabara nk'imodoka zivuye mu gasikibuye ntizize kugongana rino zigaca zica hariya muri rohero nko kuri peya zigashika mu muji nibaza yuko ari naco cotuma imingorane nk'izo zigabanuka umuhinga mu vyo gutwara abantu n'ibintu nabo nyene asanga igwizwa ry'amabarabara na cane cane afatanya amakaritiye n'ayandi biri mu vyotuma hatorwa umuturama kuri urwo ruja n'uruza mu gisagara ca bujumbura ikigo global consulting and equipment services gisanga n'ukuntu abanyabujumbura biyunguruza mu mabisi mato mato bitakijanye n'ibihe umuhinga w'ico kigo afise ico asaba leta y'u burundi ikindi naco leta itezwa gukora ni uko urabona abikorera utwabo bafise uruhara runiniya mu kunguruza abantu birakenewe rero yuko leta ishigikira cane barya bikorera utwabo kugira ngo bashobore kuva muri ukuntu bakora ubu babe amasosiyete canke amakoperative akomeye bakava muri utu tumodokari duto duto bakagura amamodokari manini manini hanyuma rero kugira ngo bashobore kubishikako leta irakeneye kubafata mu mugongo ufatiye ku bintu by'amakori ufatiye ku bintu by'amatakse kugira ngo bashobore gutera imbere ibisabwa n'ico kigo global consulting and equipment services bije bikurikira ishusho nshasha y'ukuntu gisagara ca bujumbura coba gisa mu mwaka wa bibiri na mirongo ine na gatanu umugambi watangujwe kugenekerezo rya mirongo ine na gatanu ukwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi n'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya amerika umviriza ijwi rya amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda afurika ibandanye kuba intara ikenye kurusha izindi ntara zo ku isi mu gihe kitari gito abategetsi b'ibihugu vya afurika bagumye bagiriza irari ry'intwaro z'igikoroni ku vyerekeye ugusigara inyuma kw'akarere ka afurika ku bijanye n'iterambere yamara hari ibindi bice vyo ku isi vyaciye mu bibazo nk'ivyo haba mu karere ka aziya canke muri amerika y'epfo yamara muri iki gihe vyagize intambwe zikomeye mu vyerekeye iterambere kubera iki hari akarere ka afurika konyene aho vyari- vyananiranye kw'ibihugu vyaho bishikira iterambere nyakuri bikagira ikibanza c'iteka mu makungu mu mu kanya kaheze mugenzi wacu fide niyongabo yaganiriye na gilbert niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'uburundi umushinga ntahe Niyo- niyongabo gilbert hatangura avuga igituma akarere ka afurika kaguma inyuma y'utundi turere kw'isi
mbere novuga ni uko ibihugu byo muri afurika bisa nk'uko umenga byakurikiye ubukoroni uravye nk'ibihugu byinshi byo muri afurika gushika ku myaka mirongo umunani wasanga bafite amadeni amadeni y'ibihugu biteye imbere kandi amadeni bakoresheje na nabi hanyuma ugasanga rero kuva mirongo umunani gushika hafi mirongo icenda aba- bari mu bintu byo kuriha amadeni gusa kandi ibintu bitagira akamaro ni ukuvuga yuko ari umwanya muniniya hafi imyaka mirongo mirongo ibiri mirongo itatu ibihugu bya muri afurika bya- byasa nko kumenga byaratakaje hama muri iyi myaka nuvuga ko nk'imyaka y'ibihu- gutangwa ibihumbi bibiri niho nibaza yuko imigambi nyakuri iraba abanyagihugu yoba yaramaze gutanguka ku- mu bihugu bimwe bimwe naho nyene kenshi ugasanga abanyafurika baguma birukana ubukene baheze kwiruka inyuma y'amadeni nibaza yuko muri muri iyi myaka uravye eh, uzi- uza gusanga nk'ibice bishika nka bitanu bitandatu kw'ijana ibice bindwi kw'ijana by'ibihugu bimwe bimwe ushobora gusanga vyarateye imbere ufashe nka iri morise muri aka ka afurika y'epfo ugafata ibihugu nka vya botswana na namibia n'ibindi umuntu ashobora kuvuga ushobora kubona ko umenga biri ku ntambwe yo gutera imbere ufashe uretse mu myaka imwe imwe ya cote d'ivoire naho nyine wasanga byarateye imbere na senegal muza gusanga ari ari ibintu bisa nko kumenga baratevye mugabo bari ku nzira yo gutera imbere ni ukuvuga yuko ubu u- eh, ibihugu vyo muri afurika byasa nko kumenga ubutunzi bwabo bwose babishorera hanze kandi bakabigurishana nabi ugasanga ko umenga- umenga babigavye ubu rero nibaza ko ba- batoye ubwenge bwo gutora ivyo ibihugu vyabo bikeneye bakaba ari ivyo bakora cyangwa bagakoresha kugira ngo eh, ibintu byose eh, bakura hanze bifite aga- aga- amafaranga y'agaciro bareke gukwama ariko barabigura babikura hanze bakagaragaza uko nyene bonyene bovyikorera nibaza yuko ariyo ntambwe novuga nk'ibihugu vyo muri aziya byatanguye kera ibihugu vyo muri amerika latine byatanguye kera mu ibihugu vyo muri afurika basa nko kumenga muri iyi myaka ba- ba- ba- barabitanguye vuba nibaza ko mu ntangamarani ivyo babariye murakoze Eh, murakoze Eh, mwatanze nk'akarorero ka il maurice il maurice eh, ni zinga kera ryari rifise ibibazo bikomeye bijanye n'ivyerekeye imibano ryari rifise abantu b'ubwoko butandukanye baricara hamwe ba- baratorera inyishu ubwa mbere na mbere ivyo bibazo bijanye n'imibano bahejeje ivyo bibazo vyi- bijanye n'imibano mu nyuma bariyumvira guhindura ingendo hamwe n'ivyiyumviro eh, guhindura uburyo bakoramwo eh, bari basanzwe bakoramwo barahindura vyose bashika aho bageze ubu nikihe ah, ibindi bihugu vyo muri afurika vyofatira nko kwizinga muri si- izinga ritoyi cyane ariko rimaze gutera imbere bimwe biboneka n'amafaranga abantu baronka ah, ku mwaka usanga nibaza nko hejuru ugereranije n'akarere ka afurika Eh, nibaza ko ikintu ca mbere nibaza yuko turetse ivyo vyerekeye kurondera amahoro babiciye bakareka bya vi- vy'ubwoko ko n'abantu izinga kenshi usanga n'abantu baje bava ahandi bose hafi bose nibaza ko ica mbere bagize nuko ni uguhingura nibaza ko ico ca mbere bakoze kandi uravye ikintu bakoze bafashe igiterwa kimwe cyo kurondera isukari barayihingura bayigira ubumenyi bongera bayishora ku buryo bwiyaguye ni ukuvuga yuko bafashe ikintu kimwe bagashyiramo ingufu zose hanyuma batangura kuri ivyo ibindi biraza imitahe yo hanze iraza kandi uravye ni ahantu hateye imbere kandi uza gusanga n'imitahe yose igumizana novuga yuko bahereye ku kintu kimwe bashoboye hama ibindi birizana nivyo nivyo novuga umuntu afashe nk'akarere ka aziya baravuga igihe eh, ibihugu vyo muri aziya vyariko bitera imbere bavuga mu gifaransa ko ari miracle asiatique miracle n- novuga ko ari nk'ibitangaza mugabo ubabajije nuko ibintu vyabaye mu vy'ukuri nta bitangaza vyarimwo barakuye amaboko mu mpuzu barahindura uko biyumvira uko bakora barabira ivyuya kugira bagere aho bageze umuntu afatiye nko kuri ako karere ka aziya n'ikihe abanyafrika bokurako ikintu abanyafurika ca mbere nibaza ko bo- boshira imbere ni ibintu ibintu vyerekeye gutera imbere no kuzana imitahe ivuye hanze ico bomenya ni uko ibihugu vyinshi vyo hanze biramaze gushika ku ntambwe yo gutunga mugabo imitahe yabo ugasanga nticunguka ni ukuvuga yuko ambara afise amahera y'umurengera bakeneye ahantu bashobora gushira kugira ngo bunguke bik- bimwe nk'uko muri afurika uza gusanga ubutunzi bwamubwiyogera ku bice bitanu bitandatu indwi mubwo ugiye kuraba nk'igihe ubushinwa bwatangura gutera imbere wasanga ibice vyashika cumi cumi na rimwe cumi na kabiri ni ukuvuga yuko hari ahantu ku isi amahera amaze kuba menshi biba bikeneye yuko rero umuntu afise umutahe awutwara ahantu amahera yiwe akunguka aho hantu rero nibaza yuko abanyafurika bakwiye kuraba neza ari mu bihugu- ni mu bihugu vyo muri afurika muri afurika habuze ibintu byose usanga amabarata yahari barashaka gukora amabara barashaka gukora amabara y'indarayi barashaka gushora ibintu byose barashaka kubihingura barashaka kubitwara ba- bagakora n'imiduga uburyo nk'uko ubu tubona nk'ibihugu byo muri erope eh, y'uburaya bwo hagati uza gusanga nkuno buguha nk'akarorero muri nko mu gihugu cya slovakia eh, canke muri bigo vya ceki uza gusanga eh, ihinguriro rya rya rono rigenda gu- kurondera imodoka bashobora gukorera hariya ijanye n'ivyo bihugu n'amahera bafise nibaza ko ivyo bintu ni- ni vyo- ni vyo bintu cane cane nibaza ko ibihugu vyo muri afurika bakwiye kubona ibihugu vyo muri afurika bisa nk'uko umenga ni ni ibihugu ata bintu vyinshi bihari ugiye ahandi usanga barahubatse ba- hari- hariho ibintu byose ariko muri afurika ni ahantu hakwiye kuja imitahe ikintu cya mbere nibaza ko ubufashanya ibihugu byo muri afurika ni ugutekana kubera ibavyo ibihugu byo muri afurika abantu bose basanga uko umenga barasa ariko abantu bagenda baracanacanamwo ntibamenye ko uko gucanacanamwo ari inzu vyavuye hanze uravye nk'ibihugu vy- vyo muri aziya uza gusanga ari abantu b'imihinguro itandukanye banavuye na kure na kure ariko ugasanga barumvikana hari ibintu batanakivuga muri aziya utazopfa wumvise mbere n'ubu ariko ugasanga muri afurika ivyo bigo baravuga aha aha n'ahandi nibaza yuko baze bamenya yuko ikintu cya mbere gikomeye nuko igihugu gitekana kugira ngo gihamagare imitahe inyamitahe badafise bazoyironka ivuye hanze mugabo mu gutekana kandi bakazoshaba bata n'ubwenge bwo kugira amashuri nibaza ko ico ntabwo igira kabiri ivyo novuga murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone eh, desire aduteye akamo desire uratwumva yego ndabumva Eh, tubwira aho uri n'irindi zina nitwa mukundu wandi bujumbura Eh, ufise akabazo canke iciyumviro Eh, bwa mbere ni icyumviro muzima ndaheza n'akabazo nimba ntazoba natumakiwe neza hanyuma musanzwe muri afurika ntidukenye Eh, ntitwaba dukenye mu by'ubutunzi ahubwo turakenye kumenya ibintu mbega niyahe politiki nziza yotuma afurika ishobora kuba mu iterambere kuko nubwo twitwaza ko hari ibihugu byadukoronije ahanini bo barashoboye kudukoroniza mugabo maze turabikura baragenda ariko natwe uno munsi umenga turi nk'abakoroni interne ni ukuvuga ko bo hagati mu gihugu muri afurika Eh, ubu urabona usanga uno munsi twebwe ubwacu abanyafurika niko twiga turajyana dupfa ubusa utanga dupfa ubukene cyangwa ubutunzi bu- dufise muri afurika gusa n'ikibereye ntitwokwitwaza ngo ni abakoroni baduteye ibyo nimba barabikoze ubu twarabikuyeko ahubwo tukwiye kuraba mbega kiriya gihe bari bahari twa- twatwifashe gute uno munsi batahari two kubwirizwa kwifata gute Eh, ico bakibereye rero tugafu- tugafata intumbero nziza y'iterambere maze tugateza imbere afurika yacu hanyuma eh, iyi politiki usanga hagati mu gihugu y'uko usanga abenegihugu ubwabo uri kurengera ibyo bapfa usanga ariko barajyana nibyo bituma afurika ita- idatera imbere kuko hano usanga kenshi twamira mu makofi fratricide donc usanga abenegihugu abavukanye bamba ariko barajyana bazizanya ubukene cyangwa ubutunzi buke dufite muri afurika icyo rero twoshira imbere ni uko abanyafurika bose hamwe tukwi- tukareka kumenya ko afurika nta wundi muntu azoza kwiteza imbere atari umunyafurika wenyine ubwiwe hanyuma mbega none ni iyihe politiki nziza mubona abanyafurika twogena cyane cyane indongozi kugira ngo afurika muri rusange itere imbere murakoze murakoze Eh, mumwishure Gilbert Eh, murakoze we bavuga ati ibi tubiko turavuga by'abakoroni ni ibintu bya kera baragi- baraje baragenda hama ikibazo cyiyo cya kabiri ati yibaza yuko eh, ibiteye ingorane ari abantu bavukana basanga n'abajyana ariko no- nomubara yuko ivyerekeye abakoroni si abakoroni bajya baje bakagenda I- igihe baza bakagenda barasizeho ibintu bavuga nti nk'imigambi y'igihugu imigambi y'igihugu rero abanyafurika benshi ba- kuva mu mirongo itandatu gushika mirongo indwi naho ni ukubara nuko bagiye barakoporora ibyo abazungu basize si ukuvuga yuko umuzungu yari akihari mugabo ni mu mutwe yabo mu mutwe yabo bashatse gukora nk'ivyo abantu bazungu basize ugasanga rero nta migambi ihari ni ukubara yuko kuva mirongo indwi na gatatu cyangwa mirongo indwi n'icenda igihe hatangura kuba ingorane y'igitoro wasanga ibihugu byose byo muri afurika bifite amadeni kubera iki bafite ibiduga binini binini babikoresha ukundi ni ukuvuga yuko um- umuntu w'umunyafurika wenyine ntigeze yumva yuko ateza gukorera umunyagihugu icyo ni icyo ni icya mbere kigira kabiri kugira ngo yiyumvire ubutunzi bw'igihugu buzoteza imbere abakazoza akavuga ati iyi kawa y'iwacu mbega uko turiko turayishora ntitwayihungurira hanyene tukazogira nyinshi tukazoyishora hanze imaze guhingurwa ivyo ni ibintu aba- ibihugu vyinshi bitigeze bigira nivyo gituma nabonera ngo haye akarorero ka iri muri iri muri seriyumvira ati twebwe isukari reka tuyikorera hanyene kandi ku bwinshi tuyishore ubu ni uguha nk'akarorero ibihugu vyo muri afurika ni gake uzosanga ikawa hanze i buraya yitwa izina ntaka tufate ika- ikawa ivuye mu burundi canke dufate ivuye mu bihugu bibanyi nkaho wovuga nka nka kenya canke na na ethiopia uzosanga ari gake mugabo ugiye kuraba nk- nk'ubu ugiye hanze uzosanga ikawa yitwa brezil canke yitwa colombia ibihugu binini binini ni ukuvuga ko ibihugu vyari kuba vyariyunze bikagira amahinguro manini manini bigashora ikintu gifise akamaro kuruta aho bashora ikawa uko nyene imeze itagira i- igiciro kinini hama ikindi kigira kabiri yavuze ati vyerekeye abantu bafi amatongo ibintu byo gupfa amatongo ni ibintu novuga yuko bivuye ku bukene kugira ngo wiyumvire ko umuntu wese ku myaka yacu dufise umuntu wese azazagenda kurima i- isi isi n'itongo ni ukuvuga yuko tukiri hahandi mu kurima ariko uravye nk'ibihugu vyo- vyo muri aziya n'ahandi usanga baramaze guhindura n'abaenjeniyeri barubuka bara- bara- barakora ibintu by'ubuhinga bagakora ordinateri bagakora ibintu by'ubuhinga ni ukuvuga yuko ubumenyi ntibwigeze bugwira kubera amashuri atari yaragwiriye ugiye kuraba nk'ibiharuro usanga abantu bafise usanga batize usanga ba- batazi ivyerekeye kuvura nk'ubu ni ukubona nk'ubu nk'ibihugu vy'ubuhindi vyamaze gutera imbere uvyerekeye kuvura kubera barungutse abana bakiri bato bakagenda kuvyiga mu bwongereza canke n'ibihugu vyo hanze mugabo bakagaruka iwabo bagasubira kubaka ibitaro bagasubira baka- bakaduza ivyerekeye ubumenyi mu vyerekeye kuvura nico gituma uzosanga mbere n'abarundi n'abandi bose muri afurika basigaye bagenda kwivuza mu buhindi ako n'akarori noguha gusa kugira ngo nakwereke yuko mu gihe abantu batateye imbere mu bumenyi ngo batere imbere bakoreshe uburyo bari bafise bakabukoresha neza baraf- hari imyaka bataye iyo myaka bataye barafise n'igihe cyo kurira nibaza ko ari cyo nomwishyura murakoze barakoze bagenzi bacu fidel niyongabo n'umushinga gilbert niyongabo bariko baraganira ku kibazo c'iterambere ku rubuga uh, rwa afurika ku ntara ya afurika muri rusange aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba turabashimiye cyane ayandi makuru ni mu kanya kari imbere mugume ku maradiyo yanyu murakoze